Olori Toby Philip in shock in shock as she he should not expect what has happened to her my correct correct people yes so the tori they fly up and down for social media where they come our ear na be say kabiyesi don't go ahead to send in lawyers when they go visit olori table and issue her the paper where they suppose issue her my correct correct people una welcome back again to my youtube channel my correct correct people how a day, if I hear my voice for the first time you are welcome and if I return a subscriber now you gon gon be the real mvp yes my correct correct people the alleged information wey they reach our ear na be say olori Toby is shattered she is in shock and she is in tears she don't cry so tey nobody to tell her story nobody to tell her sorry Jerry because yorùbá dey say wowi wowi kò gbọ́ yes Then talk. right person small person Talk. big person Talk. olori Toby phillips no hear now kabiyesi don come to conclusion say e the long go wey him olori tobi phillips him don cut am say Like this go waste time again to carry on with the divorce plan wey him I thank you. Well head yes so allegedly yes kabiyesi say na one by one him go dey deal with all these olori dem wey no let am drink water very very steadfast and face the yes, return of a the alleged information wey they reach our ear Now, be say the lawyers consult oloritobi house wia im dey for now towards the kabiyesi don dey dey even more evident with the things eh, wey we dey see wey dey happen for inside the palace people dey talk say if this point wey be say oh, maybe don't olorika oloriro mariam no dey receive much love for the kabiyesi e fit go oh. back to her old oh, ways own as husband and wife has to come to an end. So you said go your own way, make e be as if say true true the time when e be say olori mariam talk say he don repent e be as if say 'He repent small o oh. and in judaism even be as if say e oh, reduce as we dey hear the matter right now this one dey come from the heart of ile-ife where tradition and royalty dey intertwine drama don dey unfold dey shake ground olori ashley with tears wey fit to full river e don reach out to the honor of ife in fact im again na she take dey open up she dey beg she dey cry she dey plead say make the honey of ife no push her comot say make eh, queen naomi no return to the palace yes according to what she dey talk say she know very well say the other honorees dem no go gree give queen naomi pay if for whatever reason she decide to return back for inside the palace because dem dey pursue am both on social media in the palace and even around where she dey stay wetin cause dis kind of condition? abeg kabiyesi heart na trophy how e come be as if oh. say dis women come hold dis one uh, the olori title like dis wey e come be as if say e dey too important dem no wan do anything to queen naomi and her son just to prevent dem from returning back inside the palace some talk say na because of the honey of ife e give queen naomi money to start her own jewelry business make una remember dat time wey we hear puke puke over say social media say queen naomi oh, business say oloritobi finish no yes, collect that paper by hand yes dem be enter there scatter her go scatter her no, business and kabiyesi give am fresh money to start we bin think say olori mariam don deal with dat matter for long but obviously di matter still dey pain am for body. Hmm. uh, eh, this one na wahala wey olori mariam no fit to take away from her heart she dey pack in fact then eh, she dey para say everything wey kabiyesi dey do for queen naomi na exactly wetin im suppose supposed to do for am after hmm, allegedly say na queen naomi na im be actress agbada agbacholu e be as if say na im be the weapon fashioned against eh, olumimarian for inside that palace she don waka go left waka go right but just be as if say the voodoo the juju where she they use to control the kabiyesi the power Don't spoil mm, don't spoil wey be say online in-law sef dem <laughs> dey even dey advise olumimarian make e go find a stronger medicine man because kabiyesi kabiyesi eye don clear o im eye don clear this time she come back with fire for her belle she dey yarn say mm-hmm. unless you know she dey there. she turn uh, turn uh, into a disappearing figure like a ghost Queen Naomi no go fit to enter inside the palace. E get some kind some kind statement wey no dey good make people dey make when dey dey vex. Na so she pour out her heart dey cry dey beg but the Ooni of Ife say make securities carry her comot. if he go queen naomi gate dem pursue am if he come on the cabbie gate dem pursue am you no know where he put body wey body go come down no be wahala be that no be problem promax eh, be that eh, no wonder when e be like say say the kukuma dey use online in-laws dey pursue eh, queen online supporters dey pursue queen now yes because this weekend now we don hear different different derogatory things about queen now wey be say if you sef hear am you go para you no get person wey go hear with the kind oh. information wey dey spread about queen naomi and another man wey no go para until queen naomi come outside come tell us say yes so she don find another bone of her bone another flesh of her flesh o and she wan try oh, another man out for her eh, relationship then na that time i feel say many many girls go need to dey free to talk anything they wan talk about queen naomi relationship respectfully but i never see where queen naomi come outside before come dey come talk in a very derogatory manner to some people she dey always dey keep her conversation very very clean straight to the point very very punchy but you see when all these people wan talk about queen oh. naomi they go always make am be as if say queen naomi na the bottom of the bottom of the bottom of the nation which of course e no dey too make sense as the drama dey unfold e dey dey clear say love and power get two sides two sides light of the coin and we dey see am dey play out in the way when e be say everything dey happen for inside the palace if Maryam want you know make her bsc return back to her make her bsc love her make her bsc show her at ten tion make e look the life of queen naomi and understand how queen naomi take dey live her own life how she dey take dey show her bsc love how she dey take dey show her bsc relevance how she dey dey talk dey climb on top queen kabiyesi head we never never hear am before some pipo go dey wonder eh, say why e dey difficult for kabiyesi to leave queen naomi e no pass like eh, this. woman wey e be say e dey give man this kind of respect when e desire my dear na dis kind of thing na you dey see except e be as if say her hand no clean yes na yes. no on if we now mean her not clean i no sure say kabiyesi go dey give am all this kind of tlc you no go give am all this kind of tender love and at ten tion mariam go and sit down abeg we dey beg you you see eh when since when i don hear say mariam bin dey get heart heart wahala bp and all those things na that time i start to dey pity this woman because she never understand really really the gravity of the kasala wey dey on ground for her no be every time na e go dey do able or make her visit continue sometimes collect some things with a pinch of salt carry water drink am pass make e no go kpai whether the enemy is like am or not we now Naomi occupy the heart of in full time and I will not say that that one na they choke the enemy anytime we dey talk and the enemies go dey para say wetin happen Now only Queen may get supporters nobody talks, say make you know support who we love but who we love now who we love you no fit create a change towards it my correct correct people abeg make you let me know what you think about this particular alleged information i just they hear straight from the palace of the owner of ife if you never like and share the video your own self don't go spoil make you try like and share the video if you never subscribe to the youtube channel and turn on notification bell bell make you endeavour to do that one i go try bring you more fresh and spicy update as it dey drop Now so i go just rush package and come informate my correct correct people make you remember say it very very important for you to like and share the video your own self don't go spoil